Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki mirongo irindwi y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije abamenyesha amakuru bari ngaho bonye bari mu ibarabara atacu bariko barakora ibyuma byacu biriko birapfa ingingo n'ukuri yaje yononera abantu benshi harimwo n'ikigo gitoza amakori oberi uyu ni leon masengo arongoye iradiyo bonesha fm yo mu burundi avuga zimwe mu ngaruka zo kurabuza iyo radiyo yugawe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi nkuru ca kimwe n'inkuru y'abanyamurenge birukanywe mu mirima yabo hamwe n'inkuru yerekeye akamo sosiyete yo mu ntara ya kivu airtel yateye aka- abanyagihugu turazigaruka ko mu kanya kari imbere ubutegetsi bwa uganda uyu munsi bwashikirije bw'u rwanda ikiziga cy'umunyarwanda bavuga ko yarasiwe ku butaka bw'ubuganda n'abasirikare b'u rwanda icyo gikorwa cyo gusubiza icyo kiziga cyabereye ku mupaka wa gatuna hari n'indorerezi z'ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye arimo onu idonido y'inkuru turabibashikiriza mu makuru yacu yo mu masaha ari imbere ubuyobozi bw'isosiyete yo guhanahana amakuru mu ntara ya kivu airtel busaba abanyagihugu kwitura ubutungane igihe hari abantu babo banyurujwe maze abanyuruje bakabasaba ingwate ni inkuru ya claude ganza mu nyamagana umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika hari hashize iminsi abaturage bibumbiye mu muryango lutte pour le changement cyangwa ruca mu magambo ahinnye uharanira ko ibintu bihinduka basaba sosiyete y'itumanaho ya airtel gukorana n'inzego z'ubutabera n'iz'umutekano iziha amakuru yatuma bashimuta abantu bakabasabaho ingwate y'amafaranga batabwa muri yombi mu buryo bworoshye ni nyuma y'uko mu bice bitandukanye by'igihugu imiryango inyuranye yumvikanaga itaka kuba hari abantu babo bashimutwa maze abo bagizi ba nabi bakabasabaho ingwate y'amafaranga atari make kugira ngo barekurwe byaba bidakozwe kandi mu gihe kigufa bashimuse abo bantu batanga uwashimuswe akaba yakwicwa haba mu mujyi wa goma cyangwa i bukavu aho ruca yakomeje gutitiriza isaba ko airtel yagira icyo ibikoraho nta kiyi sosiyete y'itumanaho yari yagatangaje cyakora ubuyobozi bukuru bwa airtel muri kivu bwabakuriye inzira ku murima bavuga ko amakuru y'abakiriya bayo agomba kuba ibanga rikomeye kuko ari inshingano z'iyi sosiyete kutayashyira hanze tristan shambangechi ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya sosiyete airtel muri kivu Nous sommes une entreprise qui a un contrat avec l'État. Et ce contrat donne les lignes de conduite.
turi ikigo cyagiranye amasezerano n'igihugu kandi ayo masezerano hari ibyo dutegeka birimo kugira ibanga amakuru bwite n'imyirondoro y'abakiriya bacu dutegetswe gusigasira amakuru ajyanye n'ibiganiro abantu bagirana nta muntu n'umwe twaha ayo makuru niko itegeko ribivuga cyakora itegeko riteganya uburyo bwihariye kandi buzwi amakuru ashobora gutangwamo agahabwa inzego z'ubutabera ibyo dukora kandi twakora nk'igihe umuntu aje akatubwira ati hari nimero irimo kumpamagara insaba ingwate y'amadolari ibihumbi icumi cyangwa se igihumbi nkeneye ko mumbwira uwo ari we n'aho aherereye ayo makuru tuyabahaye tuba turenze ku itegeko Ça veut dire quoi Nous sommes en train de violer la loi.
ubuyobozi bwa airtel busanga kuba ruciza ku biro byayo ikayisaba kuyitanga ayo makuru ari ukuyoba cyangwa kugana urwego rutari rwo Orientez-vous vers les instances ju- judiciaires. Nul dans ce pays n'est censé se rendre justice. Si tubasaba kugana ubutabera muri iki gihugu nta muntu n'umwe wemerewe kwihanira ubu se nk'urugero umuturanyi wawe agusambanyirije umwana wafata icyuma ukamusogota icyo ukora ni ukwitabaza inkiko kuko nizo zabikemura ni kimwe n'ibi rero nibyo kandi birababaje umuntu yashimuswe ariko mukwiye kwitabaza inkiko n'abapolisi bakabafasha kuko nibo bakora iperereza twe nta bubasha dufite bwo gukora iperereza icyo twe dushinzwe ni ukutarenga imbibi amategeko yadushyiriyeho ayo makuru turamutse tuyatanze si cette twabizira information, nous la remettons, immédiatement demain, nous serons sanctionnés.
inzego z'ubutabera mu mujyi wa goma zivuga ko umuryango cyangwa umuntu uzajya bagana basaba gukurikirana umuntu wabo washimuswe urukiko ruzajya rwandikira iyi sosiyete y'itumanaho rukayisaba imyirondoro n'andi makuru yafasha ubutabera kumenya byoroshye aho abo bashimusi baherereye uretse ibyo gusaba amakuru kuri ba rushimusi rucinasaba sosiyete ya airtel kunoza no kuvugurura serivisi z'itumanaho kimwe no kugabanya ibiciro ku mayinite yo guhamagara n'ibya interinete bwana espoir ngarukiye n'umwe mu bagize luca Et la prochaine étape, la Lucha, nous allons contacter l'ARPTC.
icyo twe nka luca tugiye gukurikizaho ni ugusaba arptc nk'ikigo cya leta kigenzura imikorere y'itumanaho igategura inama izahuza sosiyete zose z'itumanaho natwe luca tuzaba duhagarariye abaturage imiryango ya sosiyete sivili izabishaka nayo ikazaba ihari noneho tukabirebera hamwe ibijyanye n'ubuziranenge bwa serivisi za airtel twe nka luca duhaye airtel iminsi mirongo itatu ikaba yamaze kubishyira ku murongo icyo gihe nikirenga nta mpinduka tubonye ubwo tuzareba ikindi twakora Nous allons aller avec d'autres revendications.
sosiyete sivile muri kivu y'amajyaruguru ivuga ko ikibazo cyo gushimuta abantu bakarekurwa hatanzwe ingwate y'amafaranga giteye inkeke ku buryo hari hakwiye kujyaho itegeko rihatira sosiyete z'itumanaho gutanga amakuru kuri ba rushimusi mu buryo bworoshye bidaciye mu nzira z'inkiko john banyene niwe ukuriye sosiyete sivile muri iyi ntara ati waweze kutusaidia kwani mabandia badufashe kuko abenshi muri abo ba rushimusi bakoresha imirongo ya airtel mu kwambura imiryango y'abantu baba bafashwe bugwate ariko airtel yo ngo si buri wese yahaye amakuru ngo ni ngombwa kubanza kujya mu nkiko kwenda kwenye mahakama claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
urakoze claude ganza mu burundi naho sentare ica imanza zijanye n'amatati y'akazi kuri uno wa mbere yumvirije urubanza radiyo bonesha fm iregamwo urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi sense mu kiganiro mugenzi wacu diane ninahazwi yagiranye mu kanya na leo masengo arongoye iyo radiyo yatanguye amubaza uko amatati hagati yabonesha na sense yatanguye
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twarandikiye urwego sente dusaba ko two kugurura baraviga mu nama ya bose bavuze bati dosiye ya radiyo bonesha irakwije ibisabwa ariko baca bashyiramo akantu ngo ariko tusaba yuko butuzanira atestation de non poursuite judiciaire duca tubona ko baturenganije kubera urwo rupapuro nta na hamwe rwanditswe mu bintu bisabwa abashaka kugurura amaradiyo niho rero twaca tuvuga tuti aha anya baraturenganije ko bemeye yuko dukwirije byose kandi twubahirije ibijyanye no kumenyesha amakuru mu burundi none icyo gipapuro bakidutuba kabuki bivuye kuki nico gituma rero twaciye dushingisha urwo rubanza no munsi kwara kugira tuje hamwe kugira ngo barushire mu mwiherero bace baruca nivyo rero vyabaye uno munsi bace ba- bunguruza urubanza kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na kane Eh, none- turarindiriye ni urubanza mwizeye ko ruzohava rugira ico ruvamo ego turabyizeye ku mvo zibiri nyamukuru ni uko twebwe turabona yuko kuri tubarusha muri urwo rubanza kandi n'uno munsi byagaragaye u- uburanira sense byagaragaye yuko ata- nta bintu byinshi afise ashobora kuturusha muri urwo rubanza icyo ni icya mbere hanyuma icya kabiri ni uko sentare twituye twe turayizeye mbega sense yoyo ico gipapuro ari ico mwise attestation de non poursuite ni nk'uko twobivuga mu kirundi yuko ari urupapuro rwerekana yuko radio bonesha atayi dosiye n'imwe ifise mu Idakurikirana.
butungane idakurikiranwa n'ikintu na kimwe mu butungane sense mu kuyibasaba yayisabye isigura ko iyikenereye iki ko iki yarindira rusaba ntumbaze ibyo basaba ibyo bipfuza n'ibiki twebwe turaba gusa yuko birimwo mu byo basanzwe basaba bitarimwo barabisabye abandi bose bemereye twebwe duca tuvuga tuti icyo gipapuro nta mvu nta nsiguro n'imwe irimwo kubera nta kirimo hanyuma itariki ya mirongo ibiri na kane niho muzosubira kuburana mu gatsinda bonesha iriteguriye gusubira gukora mu gihugu c'u Burundi ubu turiteguye rwose gusa mugabo n'ingorane nyinshi ibindi nabyo tuzokora buke buke tuzokora none ayandi maradiyo ntakora n'aho bakorakorera mu ngorane tuzokora mugabo aho nashaka kubazana cyane cyane ku byerekeye nk'iby'uburyo mwakoresha ko bonesha mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twakwibutsa ko ari imwe mu maradiyo yatewe ubutegetsi buhatse guhirikwa amashini yayo yararasaguwe hama ibikoresho bitari bike biroronekara ibyo bikoresho murabifise bavuze ati nimutangure eh, mutegekanya guca mubikura he ubwo nyene na riga amatwi adusumira hariho bamwe mu bahora bafasha iyo radiyo ubu unye batakiriko barayifasha ubwo ntibadufasha kubera aha tutari ko turakora mugabo nibaza yuko dutanguye gukora bazodufasha bazodufasha kubera erega abemera ibijyanye eh, n'uruhara rwo kumenyesha amakuru atandukanye kandi yizewe ni benshi wumva eh, ikikuru ni uko tworonka urwo ruhusha hanyuma ku byerekeye abamenyesha amakuru banyu nabo twavuga ko benshi mu bakozi babonesha fm abatari bake bari mu buhungiro ibico naco ntikizohava kibabera intambamyi abari hanze bari hanze nyine urumva nuko ntako ushobora kubandanya dukorana ariko abari ngaha ni benshi ahubwo hanyuma nashaka ndakubwira yuko n'icyo twashikirije sentare ni uko tubabazwa cyane rwose n'abo bantu bamenyesha amakuru bari ngaho bonye bari mu ibarabara atacu bariko barakora ibyuma byacu biriko birapfa muri obere tuba twaramaze kwinjiza amafaranga atari make bimwe bita itere amafaranga umukoresha arihira abakozi ingingo n'ukuri yaje yononera abantu benshi harimwo n'ikigo gitoza amakori obr ego hanyuma hambavu yabo bari ngaho mwahorana n'abandi mushobora kurondera kugira ngo radiyo bonesha fm iramutse yemererwa gukora isubire gukora hari kandi abari bafitaniye amasezerano adahera contrat durant indeterminé niko bavyita mu rurimi rw'igifaransa na radiyo bonesha fm abo bamenyeshamakuru bakaba batari bake bari mu bihugu bitandukanye bahungiyemo kandi bakaba bahunze amasezerano atarafutwa hagati ya bonesha uh, nabo ni ukuvuga ko bagifatwa nk'abakozi babonesha biciye mu mategeko atandukanye abo muzabashira mu wahe muce bonesha imaze gusubira kugurura hari ibibazo byo kwicarira ni byinshi icyo nacyo kimwe ni kimwe mu bibazo byo kwicarira umuntu akaraba ingene byagenze hama n'ingene umuntu yogerageza kubitorera inyico biciye mu biganiro no kuraba neza n'amategeko byose ingene bigenda
turabashimiye bagenzi bacu cyane cyane diane ku kiganiro agiranye na masengo umuyobozi w'iradiyo yo mu burundi mu ntara ya kivu y'epfo naho aborozi b'abanyamurenge bororera muri teritwari ya fizi bavuga ko bafise ikibazo cy'ubwatsi bw'inka kuko aho bari basanzwe baragirira muri segiteri ya rurenge abarwanyi b'abamayimayi babirukanye nyuma yaho abungere mirongo irindwi biciwe ndetse n'inka zirenga ibihumbi bibiri zikanyuruzwa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni inkuru ya vedaste ngabo umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari iminembwe Hirya no hino mu misozi ibibaya ndetse n'ibisambu byo mu miyana itandukanye igize komine ya Minembwe usanga amagana y'inka ziragirwa n'abana izindi nazo zishorewe n'abagabo ndetse n'abasaza ariko iyo babajije amakuru bagutura ikibazo cy'inka zabo zishwe n'inzara kubera zirukanwe mu nzuri zari zisanzwe ziragirirwamo bigabo bigira umwami Timote ni umuyobozi ushinzwe ubworozi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe turabara ko imisozi miremire ibara inka ibihumbi magana atatu ni mirongo itanu na birindwi ibyo bihumbi byose igice kimwe cyari rurenge niyo cyasuhuriraga none intambara imaze kuba kiraza gihuriye muri minembwe n'ikindi cyavuye ku ndondo za kamombo hahiye gihuriye muri minembwe none cyugarijwe kandi no kubura kiragirirwa ko kiraragirwa mu mirima ingako zirona imirima yashize tukabona iyi nzara ntabwo izashira kuko n'ubworozi bufite ikibazo bwabuza gusuhurira ubusanzwe twafataga inka nkeya zigasigara hano byaba uretse buri muntu agasigara n'inka cyangwa zibiri zigasigara muri kano karere ariko noneho izirya nyinshi zikagenda iriya ahantu muri esipase ziragirwa hatari imirima hatari n'abantu none iyo niyo zavuye zose zirunze hano kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyuma y'aho bagwanyi bo mayimayi biciye abungere bagera kuri mirongo ibiri bakanyaga n'inka zirenga ibihumbi bibiri mu matanganyika n'ababengwa ibihumbi by'inka z'abanyamurenge byavuye muri segiteri ya rurenge ziza mu minembwe rugabisha byambu n'umworozi ahamya yuko izi nka zatangiye no kona imirima kuko imisozi zari zisanzwe zirishamo mu mezi ashize y'imvura ubu yatangiye kuma mfite ikibazo cy'inka inzara yazimariye hano imuhira zanamaze n'imirima naha gusa zigorewe hano imuhira gusa zisigaye zama zirirwa gusa zibyagiye hariya ntukiri uva n'imuhira ngo urajya kuzahura usibye kuko zari ziyohera gusa zikajya mu mirima y'abantu nazo zaduteranije inka zitagira aho zijya zuba zite kuko ziragenda zishaka zonyine zajya mu kabande n'ubu zaraye mu kwanjye njyewe rugabisha iyo zaraye zirya ibigori zirya ibishyimbo kubera kwiyahura kuko zitagira aho zishyura shefu semoro karaha ni umworozi w'intangarugero muri kano karere k'imisozi miremire ya minembwe aheruka kunyagwa inka ijana n'abagwanyi b'abamayimayi hari icyo asaba igisirikare cya repubulika demokarasi ya kongo gikorera muri teritwari ya fizi twabuze aho twororeza inka bikurikirana ne gurupe arume abantu inka zarahunze zose izindi ziranyawe ariko dukeneye kuko inka zisubirayo bakazishakira umutekano kandi abasirikari bakaje abasirikari bakaja imirimba abasirikari bakaja mu gito abasirikari bakaja kuri babengwa abasirikari bakaja ikarambi kwa shefu de groupement abasirikari bakaja mu mibunda na kamombo aho niho hakwiriye kuba abasirikari bakaja muri iyo eneo kugira ngo inka zibone amahoro umuyobozi wa komine ya minembwe gadi mukiza nzabinesha afatikanyije n'ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri aka karere bakomeje gukorana ibiganiro byo kureba uburyo inzira minembwe rurenge yaba nyabagendwa kugira ngo n'inka zisubire mu nzuri zari zisanzwemo tugatekereza gukora andi manama kugira ngo turebe ko inka zosubira mu rurenge n'amasoko agasubira akarema nk'isoko ya kane iyo soko ya kane ifasha abanyarurenge bazana ibyo kurya bakaronka amafaranga bakaronka isabune n'isukari n'umunyu igasubira igafasha abanyaminembwe nabo baronka ibyo kurya kuko ariho hari nk'abakozi ariho haboneka agafaranga gutyo noneho ubu ngubu iyo soko igize iminsi itarema ubwo igoya bepfo bigoye n'abaruguru ubusanzwe izi nka z'abanyamurenge zari zisanzwe ziragirirwa mu misozi no mu mashamba yo mu rurenge mu matanganyika mimbiriro ahatari imirima n'abantu ariko aborozi bagatanga umusoro w'ibimasa ku bami bo mu bwoko bw'ababembe n'abagwanyi babo mayimayi baba muri ako karere nubwo banyuzamo bakanyaga izo nka mayimayi murumva yigeze kujana inka ajana ibimasa mirongo irindwi niba byazanye ikibazo noneho bene wabo bahita nabo bafata imbunda kugira ngo nabo babone bya bimasa bahita rero n'abandi bana nabo bazitwaza kugira ngo noneho za nka baziramire ntibanyagwe inka zabo hahita haba intambara abe abenewe guhabwa ituro ni abantu b'abashefu de gurupema cyangwa se ba notabule nibo bari guhabwa ituro ariko noneho ituro riza guhabwa uwitwaje imbunda mumenye yuko nubwo leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itita ku mutekano w'izi nka z'abanyamurenge nizo zisanzwe zibagwa mu masoko yo mu ntara y'Amanyema Katanga Kivu y'Epfo Kasai ndetse na Kinshasa Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu minembwe yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo
abarundi babiri mwigeme habyarimana honera n'umusore ndayizeye jean marie batsindiye imidari ya bronze mu mahiganwa ya afurika yo gukubitana ingumu championnat d'afrique de box yabereye muri gabon kuva ku igerekezo rya kabiri gushaka ku igerekezo rya cumi n'indwi muri uku kwezi kwa gatanu ariko baracari muri gabo babuze amafaranga yo kwishyura ihoteli mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze na thomas kamirindi joseph nkamicaniye umunyamabanga mukuru wa fbb ishyirahamwe ry'urukino rwo gukubitana ingumu mu burundi yateye akamo uwogira ico atereye kugira ngo bagaruke mu gihugu
niyo bakiri n'ubu ntabwo baracyarindiriye ko hari icyo kogwa kugira bashobore gutaha juvenal ndakumva ndakumva mbo ikibazo rero nabaza uwo mutumire ndiko ndaraba ku bisanzwe ubwo rwaruka rw'uburundi rwarabyitwayemo neza cyane ako hari ikibazo cyabashyikiye cyo kuba baragumye muri gabo bamera nk'abafashwe bugwati kubera ko hari habuze amafaranga yo kwishyura amahoteli nashaka kumubaza rero uwo mutumire ko mbona yegereye cyane ibya ziriya nkino ikibazo cyashyitse kugira ngo bajye abana bamere nk'ingwate na cyane cyane ko leta bitumvikana ukuntu yobura ibihumbi bine by'amadolari irenga ko makenye kugira ngo kumbure ibintu bigende neza kuko ndiko ndaraba bishobora gutuma abo bana bacika inkokora mu yandi mahiganwa ugasanga ntibigenze neza cyane n'abatonyi bariko barakunda inkino ugasanga ntibazikunze bivanye n'uko biriko biragenda ubwo rero nabaza intambamyi yahabaye kugira ngo kumbure ibintu bigende neza cyangwa se n'ikintu kigiye gukorwa kugira ngo ako karere ntikaze gasubire ni icyo kibazo nabaza muri make ku ruhande rwabo bagiye ntibaza ko atakosa rinini nyaryo ba ryarabayeho kuko urumva bo bagiye bamaze kuronka hamaze gusohoka ikintu bita orudire domisiyo ni ukuvuga mu bisanzwe muri ngarutse kuri historike y'ukuntu ibintu bimeze kugira barinde baguma hariya uvuga yari delegasiyo y'abantu cumi n'umwe bategerezwa kugenda ni ukuvuga hakaba harimo cumi ba federasiyo bava muri federasiyo hakaba harimo n'umwe aserukira ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama hanyuma rero hakaba hari leta muri urwo ruhusha rwa orudire domisiyo hakaba harimo yuko ibintu amatike atandatu y'indege azogurwa na leta bakaca bongeraho bakaca bariha amadepanse y'abo bose y'abo bantu cumi n'umwe bazoba bagiye hariya hakaba hariho rero n'itike zitanu z'indege zari kugurwa na federasiyo urumva rero urwo ruhusha rwitwa orudire domishe rumaze gusohoka kenshi iyo rusohotse mba ni ukuvuga ko tuba turose uruhushya rwo kugenda ni ukuvuga ko federasiyo yari yemeye kugura amatike atanu yaciye igura urwo ruhushya rumaze gusohoka kuko batwemereye ko amahoteli no kubaho hariya n'izo tike z'abandi batandatu bizogurwa federasiyo yaciye ishyira mu ngiro ibyo yari yiyemeje by'uko izogura amatike atanu y'indege hanyuma rero kumva byari perezida yuko byari biteguye ko twese tugenda tariki icumi z'uku kwa gatanu hanyuma bivanye n'ibikorwa abarongozi baba barimo bagejwe nyine gutunganya ibyo kugira abakinnyi bashobore kugenda bituma hariho ibintu bimwe bimwe nka by'amahera bitari byasohotse hanyuma kuko rero tike zitanu zemewe na federasiyo zari zamaze kugurwa kandi uko bateba kuzigira ko ariko amande acibwa niko guca bajya batanu be na perezida wa federasiyo barabatwara kugira barategurira abari inyuma bagiye gusangayo abandi hanyuma rero hanyuma rero ibyo rero byo kurunguka uburyo byo gutanga uburyo tuguma turindiriye ko biba ntibyaba ntibyaba hanyuma kuko abandi bari bamaze gushikayo kandi uburyo bukaba bwari gutwarwa nabo bari basigaye no kuvuga n'uwo muserukizi w'ubushikiranganji abagiye hariya rero bica biba ngombwa yuko babura uburyo hanyuma ko bari bamaze gushikayo bo baca barakora igikorwa cyabajyanye abandi nabo ntibabaye bakigenda bica bibaca bimera uko rero ikosa rero sinzi umuntu wo mu muntu yorita ubusanzwe uru ruhushya rwo kujya mu butumwa mu makungu mu mahanga ordre de mission mwari mwayisinyiwe nande
mu bisanzwe ibyo byo kugira turonke urwo ruhushya ni ibintu bica mu nzira nyinshi ukumva kugira urwo ruhushya bwa mbere kugira twe twitabe nka federasiyo turaronka ubutumire n'ibihugu bitandukanye biba byateguye ayo mahiganwa twe rero mu gihe tuba turose ubwo butumire tuca twandika amakete yo gusaba finansima muri minisiteri igezwe ibyo by'inkino hanyuma tumaze kuzishyira y'ayo makete tukanegisa ko n'abantu n'abanonotsi tuba dushaka tuba twaratoye tuba dushaka ko bagenda muri izo higanwa muri minisiteri baca biga ibyo ayo madosiye tuba twadepoje bakabyiga bakaraba iby'uburyo bakabazanya mu byiga byabo ko birimo hanyuma bakavuga ati by'ukuri aba bantu mbo hari igihe bavuga tuba twasabye nk'abantu nka beni nk'akarorero makumyabiri mirongo ibiri makumyabiri mirongo ibiri hanyuma hanyuma minisiteri ikavuga ati tuba abantu mirongo ibiri nta buryo buhari ariko tubona ukuntu iryo higanwa rimeze kandi ari byiza ko mugitaba turashobora kubaha nk'abantu icumi cyangwa batanu hanyuma twe rero duca dukorera kuri iyo sigesitiyo ni ukuvuga uko ibyo tuba dusabye na minisiteri tugaca turumvika ayo mazina n'abazobaherekeza muri abo baba baduhaye tugashyiramo n'abazoherekeza abakinnyi abamenyereza hanyuma tugaca tubitwara muri minisiteri minisiteri ica dutuma amadokima yabo nk'amafotokopi y'amapasiporo amakarangamuntu n'ibindi biba bikenewe by'ama identification minisiteri ikaca igenda ikadusabira urwo ruhushya bita ordre de mission urwo ruhushya rero rwa ordre de mission narwo rutangirwa muri muri deuxième vice présidence niho baca basubira bakanariza iyo dosiye bagaca bayirungika muri secretariat ya guverinema bamaze guterayo bamaze kubyiga rero niho baca bavuga ati koko reka dusohore iyi ordre de mission turabemeye urugendo kw'iyo iryo higanwa barijyamo uvuga rero bamaze kubyemera yo minisiteri ikigenda rigashyiba mariburike y'uburyo bafise n'ibiki bagaca rero ko orudire domisi iba yasohotse no kuvuga ko twaba baduhaye uruhushya rwo ni nk'uko baba batwemereye ati turemeye kuzobafata mu mugongo kuriha ibyo bikenewe kugira mu rujya rero muri ako kanya rero tuba turitegura rero kwitaba ihigana muga rero kenshi uko tumenyereye ni gake je kuva nkikina kuko je maze imyaka mirongo ibiri muri uru rukino bubo je natanguye gukina kuva mu bihumbi bibiri natanguye guserukira igihugu mu bihumbi bibiri na gatandatu ndibuka ko nabyo amahiganwa amwe amwe nagiye naho ni gake twagenda dutwaye ubwo buryo kuko bisaba amaprosedire menshi yo za finance bakajya mu za berbe kugira kugira amaverisema n'ibiki ugaca usanga rero twe kubera tuba twanka gucererwa kenshi dukunda kuba turagenda hanyuma uba yatowe ko azoserukira ubushikiranganji akaca aheza rero akaza azanye ubwo buryo ni muri iyo ni muri iyo nzira rero bajya bari baguze izo tike zitanu zari zaguze baciye baba baragenda kuko dusanzwe tumenyereye yuko ordre domije imaze gusohoka hanyuma kandi n'uburyo bakunda kuba udusanzwe hariya amaze gushikayo baciye baba baragenda rero mva uburyo ntibwaba bugisohoka baca bahurayo n'ibyo bibazo wumva biriko biraba bagumye barindiriye ko uburyo uko twe tugenda n'uburyo bushika nanjye bwashika baca bahura n'ibyo bibazo rero ni uko ibintu byifashe narangiza nsabira abo bene wacu bari hariya yuko umugira neza wese yabyumva kuko n'ubu baracyari hariya afise icyo aterera haba mu gufungura kumva uwo gufungura ntibaza ko badafungura neza nk'uko bibereye yogira icyo abaterera akaturondera cyangwa akakura bari hariya akagira icyo yofashije hanini nongera nongera nsaba n'abajejwe kubatunganiriza ko bogira icyo bakoze kugira bashobore abo bene wacu bashobore kugaruka mu gihugu tubandanye duteza imbere urwo rukino rwa bosi jean bosco karame karame ubwo hari ikintu cya mbere gihambaze mbaze uwo mutumira ese nk'abatwara ishyirahamwe cyangwa nka minisiteri itwara imico na siporo mu burundi bakoze iki kugira ngo bariya barundi babyishyure icya kabiri bariya barundi ko bagiye bambaye idarapo ry'igihugu urabona barabona uburundi butari mu buritesha agaciro mu mahanga nk'uko bariya baragiye bazana imidari bamaze kubona imidari nicyo cyerekana ko bogisi mu burundi yateye imbere kandi iri ku ntambwe ishimishije ariko hari ikintu kimwe kicyura muri minisiteri y'umuco na siporo ni nayo mpamvu twibaza ikintu kimwe ni kuki bariya ko bafite ubwenegihugu bw'uburundi kandi bakaba bitwa abana b'uburundi kandi bakaba bagiye bambaye ingofero yanditse ko uburundi bakaba bagiye bambaye idarapo ry'igihugu cyacu ni kuki minisiteri y'urubyiruko n'umuco na siporo itabanza kureba ngo ibavaneyo bareke kubaho mu buzima twumva babayeho ese jean bosco uri umurundi uri mu rwanda
niyo mpamvu leta y'uburundi ikwiye kureba kuko hari ikintu kimwe tubona muri ino minsi bitaho bitaho politiki hakubanza kwitaho ibyoteza imbere igihugu cyacu kandi biriya nibyo bituma n'igihugu cyacu cy'uburundi kivugwa neza mu mahanga ariko nimba babonye leta yoherereza abantu gukina bagahera mu mahanga bapfunzwe n'amafaranga ferwafa y'uburundi yo kwishyuye bakabona yuko tishyuwe nabo bazoguma bavuga ati mu burundi noneho uburundi burakinnye noneho bya bihugu by'amahanga bigume biduhagaze hejuru ariko twebwe nk'abarundi uko tubibona turabona yuko bogisi y'uburundi igeze ahantu hashimishije bigeze n'aho uburundi bugenda mu mahanga bukazana imidari none tubona twebwe urubyiruko tuzokwijukira kujya muri bogisi gute kandi tubona yuko tujya mu mahanga leta ikaza kudukuzayo nicyo kibazo twibaza na leta y'uburundi ikwiye guhaguruka kandi igahagarara yemye ambasaderi ambasade iserukira uburundi hariya nimba dufite ambasade muri gabo agahagarara yemye nk'umuntu w'umugabo kandi agahagarara n'igihugu cy'uburundi kandi gihagararanye icyungira n'ijambo agakuzayo bariya barundi bagataha hanyuma bogisi y'uburundi igatera imbere twebwe abarundi tugakomeza kuvugwa neza mu makungu abashaka kudufata nabi bagakorwa n'isoni n'ahubwo murakoze ye urakoze jean bosco ariko si impamya ko uburundi bufite ambasade muri gabo ibyo ari byose reka joseph akwisubiriza sinibaza ko muri gabo hoba hariyo ambasade ndabitohoza neza ariko nibaza ko hoba hariyo umukonsila yego icyo nicyo mu minsi nza kubaza perezida wa federasiyo numve ko ataco baba barabafashe cyangwa mu matohoza baba bariko baragira ko ata ambasade y'uburundi yoba iriyo hariya ko nibaza ko ataririyo nikore we wiriwe nkiriwe nari nabonye ku byerekeye bogisa y'abana bacu b'abarundi bari muri gabo ndabona ku byerekeye uburundi ku bintu byari byerekeye nka siporo uburundi bwacu bwari bwateye imbere ariko kenshi aho usanga bibabarije ntibitaho abana babo nk'uko umenga abana babo bafite tara nyinshi ku byerekeye nyine zijya bogisi bajya bakina bogisi ababa abakinnyi babo b'umupira baba aba ibijyanye na atletisme abarundi cyane bari bafite tara nyinshi ikibazo kubitaho ntibabitaho cyane kuko urabye ku byabaye bajya bari muri gabo baragiye baramaraho iminsi bataravayo ngo babuze amafaranga yo kubishyura amahoteli barayemo ibyo akaba ari ikibazo ku gihugu cyacu nta kuntu nk'umukinnyi ashobora kuva mu gihugu akaduza ibendera ry'igihugu cyawe igihugu avukamwo ibendera rigahaguruka ariko ntibashobore kumwitaho
Eh, turabashimiye inshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviza ibindi biganiro by'iradiyo n'ijwi ry'amerika turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese